Bishop David Oyedipo. I was going through the internet and I saw on Ireland that Bishop Oyedipo said, youths can't think. Bishop Oyedipo begs federal government to regulate Twitter, other, others' religion. Now, Bishop David Oyedipo, you are someone we respect so much and as my colleague i respect you so much for your service to humanity but i think you have derailed from your calling how can you how can you utter a statement till date even seeing this on ireland i find it difficult to believe that you made such statement that the youth cannot plan they spend so much time on social media chatting do you think that it is everybody that will put on suit and tie that will make it in life or do you think nigeria is covered at university you say the youth cannot think go and look at the major users of drugs today they are from a university is it because you said they should not use a, eh, a eh, cell phone makes it difficult for them to do what they want to do. Your time, during your time when there was no social media, who won Grammy for Nigeria? Burna Boy met Diddy through social media. Whiskey met a lot of celebrities today through social media. Davido met a lot of celebrities through social media. The likes of Chris Brown, Mick Mill, so Ikorodu boys. Ikorodu so Ikorodu boys don reach don reach Netflix don reach CNN through social media. A lot of people are making money from social media. A lot of people they, they know how to harness wealth through social media. Why are you people talking about the disadvantage of social media? Why are you people not talking about the advantage of social media? You said the youth cannot think. Through social media, we were able to reform the Nigeria police force, even if we have not gotten there. The case of NSAS, many how many people of your time could hold the country on a standstill for two weeks? Social media, the power of social media, you cannot explain it. If anybody wants to chat with social media, so be it. A lot of people, businesses are there, entrepreneurs are there, social media, uh, social media influencers are there, actors, act actresses. So many people are making money on social media. Businesses today, they used social media as a marketing tool Why are you talking about chatting? You, Pastor David Oyedepo. I find it very, very disheartening that you said you uttered such statement that federal government should regulate social media. And your church is online. And your church is online. You are collecting offering online. Why are you doing this? If not be saying that the respect I get for you, I say I'm colleague when I dey so I go talk I go not man on top this world. I know people just take up my head because if I take am eh, I no know wetin our our papa wey me and you dey serve go do go say whether you don you don insult senior but wetin you do so eh small pikin go tell you say you no get sense even you say you be man of god you always work for me twelve hours work for you don try am all those try am the way god create you in his own image and likeness na so create me and you you want to create unemployment and hardship in the country that they should regulate social media The social media the problem of nigeria I mean, because social media don dey don dey make people dey discover the truth you people are talking about you are talking about the heroes pass wetin our yeye heroes pass do. These present generations are the this present generation. We are the true heroes of Nigeria. So when you are talking, talk with caution. Don't talk like a lousy person. Now this thing when you do not make you not enter UK again. Then they call off up and down, off, up off, off, off, target ah, the division. And then go. Hello, my people. Now welcome back from this um, short clip when we just watched um, this is Maureen Gist TV in case you just the waka the pass for this social media and you come across my channel for Facebook or YouTube, I beg make you hit the subscribe button, make you click the bell notification or here now where would they bring a lot of open gauges concerning Niger, celebrity, trendy issue. Yeah, this particular one will be say just draw my attention. Now this one will be say Mr. Jollof. mr jollof na popular nigeria influ um, instagram influencer stroke comedian na in don come dey talk about say uh, eh, di general overseer the founder of living faith church wey dem dey call bishop david oyedepo say im dey tell the federal government say make dem ban that is make dem regulate social media say because nigerian youths cannot think and una know say say baba wey be buhari bin don say nigeria youths are lazy This our Nigerian youths eh, dem don hear win from all these leaders hand Why i say so be say now wey be say na this generation of set of people. wey be say i go say this our generation we are very very lucky why i say we are very very lucky say because of this issue of social media yeah because a lot of people dem no know the power of social media and dem no know say This social media don't give a lot of youth job a lot of people don't get the end salary from youtube from eh, instagram from snapchat from different different social media platform a lot of people they do business online so if you want to um, look the advantage um, and disadvantage of social media you will see say the advantage of social media media he, at where those things wey be say they talk when they say uh, nowadays youth they cannot think because of social media mm -mm. i disagree if anybody say nowadays youth cannot think because of social media now youth wey be say no one think and i no one think all i know is that this social media of a thing don't create a lot of job for people and they say they should regulate social media May they leave this social media because social media now. na di court for common man na where common man dey go express im own im own im own form of uh, justice for example say something dey worry you and nobody fit help you nothing nothing if you come social media come cry people go lis ten to you a lot of things wey be say e don happen wey be say under normal condition people suppose to ignore am but once dem bring am come social media everybody go torchlight the matter then solution go come abeg make They not just think about that one again wey dem dey say make dem regulate social media if social media no they put food for people table If e they put food for my table i beg me all those one maybe say dem they talk Now be the na social media Now be the only thing where be say e give nigeria youth hope now a lot of people they instagram they hustle a lot of people they youtube they hustle a lot of people they uh, eh, facebook they hustle so i no understand this one at all but this one wey jollof They say eh, eh, oyede for me o things wey be say they go even call say make dem regulate for nigeria our leaders our pastors they no go pull much say me they regulate am na di ones where be say they're not supposed to even talk about eh see all those by eh, churches where full everywhere where where they they where they dagbo people anyhow They never talk of how they go take regulate so that dem go really monitor all these people wey be say dem go don wake up from sleep dem go go open church i never talk of that one na social media all i know is that the advantage of social media This our generation we are the luckiest generation wen dem dey say job no dey job no dey work no dey work no dey the reason why i be say most people dey feel say work no dey na because of say they are not informed once you dey informed when you get the vital information on how to make money on social media you go see say this social media in the comfort of your house you will be earning earning more than a uh, government worker yes most of us wey be say we dey for social media we dey hustle and the hustle dey pay so abeg all those one be say they dey say eh, make dem i no i disagree make dem leave we the nigerian youth o oh, make we dey hustle our hustle because no job no job The only job wey be say e dey na all these politicians wey be say dem dey do things dey run parole on their own no job no job all the factory no company The the three refinery wey we get for nigeria dem no dey produce dem no dey refine no job The the job The quickest way for nigeria youth to get job now na social media we get a lot of things wey people can dey do for social media people dey do uh, brand influencer people dey do different different things to to make sure say dem dey make money social media marketing dey people dey wey be say dem don bring their business come social media dey make money i beg all this one be say make dem no think am at all make dem no think am na so now dem don ban twitter and a lot of people earn money from twitter so abeg i no know wetin dey worry this nigeria youth dis nigeria government sef whether we we go run comot for una for only this country may contain una i don't know eh social media na be the thing wey be say e dey put food for a lot of people table now no work so make dem leave nigeria youth dem make dem leave nigeria youth dem i no know which one be say nigeria youth can think una know how much people dey make from social media only youtube channel una know how much people dey make abeg abeg even facebook page a lot of people make money from there a lot of people make money from twitter so me all those ones dey say regulate regulate more na think of how una go take put dis country in order kilikili here and there dem no go come as come talk na social media because a lot of people na through social media don wise up don dey get the truth don dey know the truth don dey know the truth that is why most people don want make dem make social media continue social media na youth wey no wan think na im no go think smart youth they are making their money from social media Now, so me i say am I beg, may federal government leave leave the social media make people they hustle their thing make people they hustle their thing after all when people want to advertise or during politics they will call social media come come come do all those ones now e don't reach for for for um, for social media to make people they hustle for social media they they find way to to block am by all means I beg, may they not just try am That na my own opinion my people, how una see am dis is maureen gist tv in case you never subscribe to my channel abeg make you hit the subscribe button click the bell notification for more updates have a wonderful day bye